in Radio Südamerik. ijwi rya amerika ribandanya kubashyikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha
abantu nk'aba batazi n'icyo bandika ni ukuri turabiyamirije turiyamirije n'ibyo bandika ibi rero bariko baragira mu gushaka kwivanga mu mu mugambi wo guhinyanyura ibizo shingiro ni ukuvuga yuko bariko barahonyanga ubwigenge bw'u Burundi
uyu ni terance ndayiraja umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu burundi avuga kuri raporo z'imigwi y'ishyirahamwe igerageza kwivanga mu biraba uburundi guterana amajambo no kugwiza amatangazo no kwiyamirizanya si byo bishobora gufasha igihugu hajya mu kirundi niho baciye umugani ngo ntawe uhisha umwotsi inzira iriko irasha hariho ibitariko biragenda neza abantu bakabibona bakabivuga jewe ku bwanjye yumva ko atacaha baba bakoze uyu nawe ni pierre celestin ndikumana umushingamateka wo mu runani amizero y'abarundi avuga ko mu gihe uburundi bwateye igikumu ku masezerano y'ishyirahamwe onu tagitangaje ko uburundi eh, bukorwa ko ivyegeranye radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere bamwe mu banyepolitike b'abarundi ntibakira kumwe itegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira abarundi kwitaba amatora y'ibwirizwa shingiro ryatewe kw'igikumu kuri uyu w'imana igerekerezo rya cumi n'umunani ukwezi kwa gatatu mu mugambwe saha abanyafurodebu batemera n'ubu integuro y'ibwirizwa shingiro bavuga ko ayo matora azoba arimwo utunenge ku ruhande rw'umugambwe iprona imvugo iranyuranye n'iyo mu mugambwe saha abanyafurodebu ido n'ido kuri iyi nkuru twumviza umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyana inyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi asohoreye itegeko rihamagarira abarundi kwitaba amatora y'ibwirizwa shingiro kwa cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu uno mwaka bamwe mu banyepolitike ntibakira kumwe iryo tegeko mu mugambwe si abanyafodebu bavuga ko iryo tegeko baryakiriye nabi icegera c'umukuru w'uwo mugambwe leonse ngendakumana abitangira insiguro impamvu ya mbere ni uko iryo tegeko rije guhagarika ibiganiro iyo leta nyene imigambwe eka mbere n'aho mashyirahamwe bigenga twarimo kugira ngo ingorane zatewe no kugomba kurihindura bikanga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane zive mu nzira haboneka umwuka mwiza mu gihugu abantu dusubire kubana neza twubake igihugu catwibarutse mu mwidegembyo atanyagupfa atanyagukira icya kabiri ni uko izo ngorane turimwo zigiye kongerekana hakaba hari ingingo iri muri iryo bwirizwa nshingiro y'amajana abiri na mirongo icenda n'icenda ibuza yuko ibwirizwa shingiro ishobora gusubirwamwo mu gihe ritera uruhagarara mu gihugu ubu rero turi mu ruhagarara ariko ku ruhande rw'umugambwe w'abadasigana iprona imvugo iranyuranye n'iyo muri sawanya fodebu umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'uwo muryango wa politike olivier nkuru nziza avuga ko iryo tegeko baryakirije yombi twebwe umuganga w'abadasigana nk'uko dusanzwe tubizi amategeko ni uko umukuru w'igihugu turabye uko amategeko abivuga ni uko babimenyesha amezi abiri imbere kandi turabye itariki batubwiye ko ni uko bubahirije ayo mategeko ikindi naco twarasomye yuko ahamagarira abarundi bose kugira ngo bazokwitabe baba bari mu burundi n'abari hanze twebwe rero mu muganga w'abadasigana ibrona uko twamwe twari twabivuze ibwirizwa shingiro twarikurikiranye kuva bariko bararihinyanyura n'uno munsi icaba c'uwurongoye sawanya frodebu utavuga rumwe n'uri ku butegetsi avuga ko hari kwakoreshwa igikenye kugira iryo bwirizwa shingiro ryahinyanyuwe basemerera ryemezwe ndahakana ariko ko umugambwe arimwo uzitaba ayo matora leonse ngendakumana agasigura ko muri frodebu bazigisha gutora oya nk'uko yabibwiye ijwi rya amerika iyo ngingo twaramaze kuyifata kandi nk'uko nabivuze navuze yuko muganga sabanya frodebu udashobora kwemera ibyo kuzimanganya ibwirizwa shingiro n'amasezerano yiyo arusha ko tuzotora oya tuzokwigisha oya tugatora oya zoja kwigisha gutora oya mu gihe muvuze aho hejuru yuko bamaze kubagabisha ntabwo bamufise ko muzova mukurikirana leta ntishobora kutugabisha ariyo ya mbere yatanguye kuvuga yuko ari ugutora ego aha ndaguha akarorero umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu niwe yaheruka no guserukira iyo leta mu biganiro vy'iyarusha ingurudoto yavuze ati muri leta tuzotora ego aragenda aravyemanga imakamba aragora akavyemanga mu rumonge none woza kumana ndiko ndavuga ivyo leta yatwigishije gukora wompana gute hari wambajije ngo ntivyatera ingorane ntinumva biteye ingorane uko bagize na je niko nzogira muri iprona mugambwe uvuga rumwe n'uri ku butegetsi uwuvugira avuga ko bazofata iya mbere mu kwitabira ivyo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza abahamagarira gukora Olivier Nkurunziza asanga ko kubona hari ubutumwa buri muri iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu kandi bwari ubw'umuguseni atamutsi w'ishibere ariko ko mu nyandiko yiwe avuga yuko imigambwe n'ubundi canke abigenga bozoja muri seni ni ibintu bisanzwe niko amategeko abivuga nawe nyene kumbure yahamagariye yibutsa asoma nyene itegeko rya seni twebwe umugambwe w'abadasigana iprona atwibukije naho nyene n'ubundi twociye iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira abarundi kwitaba amatora y'ibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu rifise n'ubundi butumwa risaba abarongoye imigambwe abanyepolitike bigenga bakwije ibisabwa n'amategeko bifuza kuja mu gikorwa co kwigisha ivy'amatora y'ibwirizwa shingiro kuja kwiyandikisha mu mugwi seni ico gikorwa c'iminsi cumi n'ine kikazotangura ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa gatatu gushika ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa kane uno mwaka bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika urakoze evariste kuri iyo nkuru kuri uyu wa mbere sentare nkuru y'umuryango wa afurika buseruko yaburanishije urubanza rw'umunyarwanda yitwariye igihugu ciwe avuga ko yarenganijwe umugabo mpozayo christophe uciriwe gufungwa imyaka cumi mu rwanda yagirizwa gushaka kwankisha abanyagihugu ubutegetsi buhari bw'u rwanda umumenyeshamakuru w'ijuru rya amerika pierre clave niyo nkuru ari arusha niyo nkuru yadukwirikiraniye umunyarwanda dr mpozayo christophe yafashwe atabwa muri yompi mu ntango z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane i kigali mu rwanda uwo yari umukozi w'inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko mu gisata c'ubuhinga bwo gutumanatumanako amakuru yagirijwe ivyaha vyo gukwirakwiza ibihuha bigamije kuzana imvururu mu gihugu no kwankisha abanyagihugu ubutegetsi buhari inyuma y'umwaka umwe afunzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yakatiwe igihano co gufungwa imyaka cumi muri sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko umuryango mpozayo yahoze akorera imbere y'uko atabwa muri yompi abamuburanira babwiye abacamanza ko uwo mugabo yafashwe yongera aburanishwa hawonyanzwe amategeko agenga uburenganzira bwiwe gutyo ko n'ayagenga akarere ka yase yahonyanzwe metre kimutayi bosek ni umwe mu bamuburanira we are saying the idea of holding him for that long actually violates the Rwandese law.
Tuvuga ko ikiremwa yamaze afunzwe ataraburanishwa kinyuranye n'amategeko y'u Rwanda. Yafunzwe iminsi irenga itanu atarabonana n'umucamanza. Bisigura ko n'ibikurikira byose mu rubanza atashingiro bigira. Ikindi ingene yaburanishijwe nta burenganzira yahawe bwo kwerekana ibimukura ku icaha umushinjacaha yaramwagirije yongera aba nk'umubera isura ni nk'aho igihano cari kizwi ataraburana icyo dushaka ni uko iyi sentare ibona uko guhonyanga amategeko maze itegeko u rwanda kurekura uwo tuburanira ahabwe n'indishyi y'akababaro kuko byatumye atakazi kiwe mu nama nshingamateka ya afurika y'ubuseruko biragaragara ko urubanza rwiwe ruciye ku biri n'amategeko yose harimwo n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu ciwe His trial was unlawful and unconstitutional.
Urubanza rwa leta y'u Rwanda bwo siko rubibona ruvuga nyabona ko inzego z'igipolisi n'ubutungane zitari kureka umuntu afise intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu ngo agume yidegemvya urwo ruhande rwasiguriye sentare ko mpozayo yakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo akore icaha rwamenyesheje ko uwo mugabo yakoresheje inzandiko mu kugerageza kwankisha abanyagihugu ubutegetsi hamwe no kubangamira ubwigenge bw'igihugu izo nzandiko ngo nizo yandikiraniye n'abansi b'igihugu cy'u Rwanda Metre Nicolas Ntarugira umwe mu bahagarariye leta y'u Rwanda muri urwo rubanza avuga ko atategeko na rimwe ryahonyanzwe ahubwo ko hakingiwe umutekano w'igihugu we avuga yuko mu by'ukuri yafunzwe agakurikiranwa akanafungwa mu by'ubunjira n'amategeko ariko siko bimeze kuko uh, yakurikiranywe mu buryo bukurikije amategeko dukurikije itegeko n'ibyaha biteganywa n'amategeko y'u Rwanda icyaha cyo ku mu by'ukuri cyo gushaka kugumura abaturage wenda kuri leta iriho nta ntagakurikiranwa icyaha kitariho ahubwo akurikiranwa ku cyaha kiteganywa n'amategeko y'u Rwanda nayo mpamvu mu by'ukuri yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda zibifitiye ububasha nk'uko porosesi ibiteganya ku inzego zikurikirana kugeza ku munota wa nyuma kugeza kuri jajimenti ya nyuma ubwo mu by'ukuri yahamwe n'icyaha ubu ngubu arakatirwa ntabwo tubona mu by'ukuri rero amategeko abarishwe y'u Rwanda cyangwa se amategeko agenga trite ya East African Community ikirebwa n'uwakoze icyaha n'uburyo yagikoze naho uburyo yagikoze mu by'ukuri kuba yaragikoze ari umukozi wa wa wa EAR cyangwa South African Community akagikora nk'umunyarwanda kandi akagikora ku butaka bw'u Rwanda kandi akagikora abanyarwanda bityo rero agomba guhanwa agakurikiranwa n'amategeko y'u Rwanda nk'uko yashyizweho na Repubulika y'u Rwanda umunsi dr mpozayo christophe afatwa agafungwa ni nawo munsi yarahejeje kurekugwa ku bindi byaha birimo gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha yari yagirijwe imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu aho niho abamuburanira bafatiye mu gushikiriza ko biteye amakenga maze bavuga ko ahubwo uwo mugabo azira imvo za politike uruhande rwa leta y'u rwanda rwobwo rubyamirira kure rukemeza ko mpozayo azira ibyaha wenyene yakoze yakoze ku gatwe kiwe impande zose zimaze gushikiriza aho zihagaze sentare yaciye icira urubanza mu mwiherero Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'Amerika urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru leta y'u Burundi igiye kugira ikishikirije nyuma y'imyerekano yatunganijwe mu makomine yo kwiyamiriza icegeranyo ku Burundi cashyikirijwe kuwa cumi na gatatu ntwarante uyu mwaka ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Chrisi Munezero leta y'u Burundi igiye kugira ikishikirije inyuma y'imyiyerekano yari itegekanijwe ku munsi wa gatandatu urangiye mu makomine yo kwiyamiriza icegeranyo ku Burundi cyashikirijwe kuwa cumi na gatatu ntwarante uyu mwaka kukaba nkako umukuru w'umugwi ujejwe gukurikirana Burundi Dudu Diene aherutse gushikiriza inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu ibyo yasanze byaranze Burundi mu bisata vya politike, imibano, ubutunzi, umutekano n'agateka kazina muntu. Terence Ntahiraja umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intara yo hagati avuga ko yasanze abanyamabanda ari naho yitabiye iyo myiyerekano biyamiriza ico cegeranyo. Terence Ntahiraja avuga ko uyo mugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU uri kurivanga mu mirimo y'igihugu cy'u Burundi abantu nk'aba batazi n'icyo bandika ni ukuri turabiyamirije turiyamirije n'ibyo bandika ibi rero bariko baragira mu gushaka kwivanga mu mugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ni ukuvuga yuko bariko barahonyanga ubwigenge bw'u Burundi icyo gihe rero babwohanyanze kandi bibujije ku isi yose muzi yuko ibibazo byose vyerekeye ubwigenge bw'igihugu n'abenegihugu bacu ataba barashobora kubavangira ku bwa Terence Ntahiraja ico cegeranyo cashikirijwe na Dudu Diene arongoye umugwi wa ONU w'agateka kazina muntu ukurikirana Burundi cerekana intumbero ibihugu bimwe bimwe by'abazungu n'abarundi batemera leta bafise yo kuburabuza amatora yimirije kwibwirizwa nshingiro muti none mbega iyo ntumbero niki nibiki bagomba gushikako nagenda mesha yuko ica mbere ni uko bafise umugambi wo guhagarika uwo mugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro kugira badasubiza inyuma nkuko batabishaka icyo ni cyambere kuko bacavugamwe yuko abantu ngo bariko barafungwa bigisha ngo tora oya oya si ubwa mbere kandi si ubwa kabiri muri iryo shirahamwe mpuzamakungu onu mu gisata cayo kiraba agateka kazina muntu hasohoka ivyegeranyo ku burundi leta y'u burundi nayo ntiyigeze ivyihanganira mu gusohora amatangazo avyiyamiriza imyiyerekano mu gisagara ca bujumbura no mu ntara igatungana mu runana amizero y'abarundi umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana abona ko mu gihe Burundi bwasinye amasezerano y'ishiramwe mpuzamakungu ONU atacari gikwiye gutangaza ko haba icegeranyo gisohoka guterana amajambo no kugwiza amatangazo no kwiyamirizanya sivyo bishobora gufasha igihugu ineza y'igihugu ya mbere ifatira ku kumererwa neza k'umunyagihugu hajya mu kirundi niho baciye umugani ngo ntawuhisha umwotsi inzira irashya hariho ibitariko biragenda neza abantu bakabibona bakabivuga yewe ku bwanjye ndumva ko atacaha baba bakoze na cyane cyane ko igihugu cyacu kiri mu bindi bihugu usanga cyarasinye amakonvansiyo amatrete ibipakite interinasiyonale de droit civile politike iyo rero hari ibihungabanye muri ivyo nka nation zini barafise uburenganzira bwo kugira ico babivuzeko umushinga mateka Pierre Celestin Ndikumana agasaba abatunganya ivy'igihugu gukosora ibituma mwene ivyo vyegeranyo bisohoka ku Burundi hariho ibintu bimwe bimwe biba biriko biraba mu gihugu usanga bashobora gufatirako rero nkatera kakamo ababa bari mu gihugu baba bariko baratunganya ivy'igihugu kuraba ko mu gihugu ibintu vyogenda neza mugabo nariko mvuga yuko ari twe tubaha ivyo bakorera ko kugira ngo baronke ivyo batwagiriza nk'akarorero nk'ubu uye nko muri Tangara bariko barafunga abantu ngo bafise ifoto ya Rwasa agato hari abakuru b'imitumba bariko barakugwa kubera bari mu runana mizero y'abarundi twere niho tugira duti imbere yo gutunga urutaka abandi umuntu yobanza akiraba akisuzuma kwigenekezo igihe cumi na gatatu z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umukuru w'umugwi ujejwe amatohoza ku burundi dududien yari yashikirije inama nkuru ya onu ijejwe agateka kazina muntu ko kuva icegeranyo ca nyuma gishikirijwe ku burundi ibisata vya politike umutekano ubutunzi imibano n'agateka kazina muntu bitigeze bitera imbere muri make akaba yashikirije ko ahenshi ahubwo vyateye vyunyuka mu mabanda Chrissy Munezero ijwi rya Amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu radiyo ijwi rya amerika washington dc ku magenekerezo y'icyenda na cumi y'uku kwezi kwa gatatu abagumyabanga b'umugambwe cndfdd uri ku butegetsi mu burundi barafashe ingingo yo kugena perezida pierre nkurunziza imboneza ntayegayezwa y'uwo mugambwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe evariste ndayishimiye yarahaye ikiganiro abamenyeshamakuru mu ndwi iheze maze araheza aratanga umuco kuri iyo ngingo yamara batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bavuga ko iyo ngingo ifise intumbero yo kugumiza perezida pierre nkurunziza ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose mu kiganiro cyo mu kanya gaheze mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye kuri icyo kibazo na professeur libera ntibashira kandi na professeur paul nkunzimana hamwe na professeur deogracias nkinamira reka dutangure twumviriza professeur deogracias nkinamira uh, ku nsiguro aha iyo ngingo y'umugambwe uri ku butegetsi nibaza ko ari ikintu cyoroshye cyane umugambwe imigambwe ngaha mu burundi irigenga yose kandi irafise amategeko iza gukurikiza ingene umugambwe witwara n'ingene utora abakuru bawo birasanzwe ntibisanzwe ndetse bisanzwe cyane iyo ni ingingo y'umugambwe nibaza ko ata kintu gishasha kiringo cy'igitangaza ikibi ni uko umuntu yaba yibaza ngo ni ingingo iriko irategura inzira y'ibi na biriya mbwa ivyo abantu bashobora kwibaza iyo ikintu kibaye umuntu wese ashobora kwibaza ivyo ashaka kandi nibaza ko ingingo ifashwe n'umugambwe ni ingingo ifashwe n'umugambwe ari interieur di parti donc nta nta nta nta gitangazo kirimo ku bwanyu rero nta sano rihari n'amatora yimirije kamparampaka mu kwezi kwa gatanu canke amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri oya ku bwanje ni ukuri nta nta kirimo kandi igituma atakirimo ni uko mu bisanzwe mu mugambwe barafise ukuntu basanzwe batunganya iby'imigambwe kandi birahari gukurikiza amategeko ngaha ibintu byose bigenda bica ku murongo bikurikiza amategeko reka duhere ijambo umushirantahe ntibashira kandi ribera mwebwe insiguro muha iyo ngingo y'umugambi uri ku butegetsi niyi ribera
risigura iki mu kirundi cyangwa no mu gifaransa risigura umuntu abona kure umuntu afite imigambi n'imigabo yo kubaka yo guteza imbere igihugu ibyo nabyo bigaserukira n'ibyo mu byiyumviro canke mu majambo canke mu nyigisho canke mu mpanuro notanga akarorero mu burundi nk'umugani wa rudovigo kwa gasore murazi mwese ijambo yavuze ipfona iheje gutsinda iryo jambo yavuze n'uno munsi rirumvikana rivuga iby'uno munsi ariko rahetse imyaka irenga mirongo ibiri mirongo itanu arivuze nshaka gutanga akarorero ku imboneza nyakuri n'umuntu abona kure agategura akazoza kugwaruka kw'icyo gihe n'uruzokurikira icya kabiri navuga ntayegayizwa ntayegayizwa ni ukuvuga ko mu iyo mboneza ni izokwama ari imboneza muri uwo mugambwe wiwe ni ukuvuga ata wundi w'umugambwe ashobora kuba imboneza nk'uyu insiguro rero ndabiha ni ibintu bisanzwe kuko si iby'uno munsi tufashe ngahera muri bihumbi bibiri n'indwi igihe atari mu nyororo watwara umugambwe sendefudede yari integuro y'ibi byose turiko turabona no- uno munsi aha sivuze eh, ingene vyagenze mu bihumbi bibiri na cumi sivuze ingene vyagenze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubu rero ko himirije ibi vy'amatora ibwirizwa shingiro tukaba twimiri- himirijwe n'amatora yo mu bihumbi miro- mirongo ibiri na miro- eh, mu- eh, mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ni ibintu bisanzwe c'est c'est tout un processus Eh, uno munsi rero ah, bamugize imboneza ariko rero gira turaja- turaja kubi- kubigarukako eh, ku nsiguro y'imboneza y'uko atari imboneza eh, dufatiye eh, ku vyiyumviro ku ku majambo avugwa eh, ku bikorwa hari mushikara libera hariho ah, eh, ivyashikirijwe n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD bavuga ko hariho ingingo yafashe zikomeye zirimwo ah, kuvuza ku buntu abafasoni bibu- bibungenze eka abanyeshure baje mu mashure mato mato baka- bakiga kuri gusa izo si ingingo zotuma uwo mugambwe nazo uwo mugambwe abanyamugambwe bavuga ko ari mboneza hariho abashakashatsi benshi bagize ivyegeranyo barerekana yuko ivyo ivyo izo ngingo zafashwe yabaye amajambo Eh, fatiye mu gisata c'indero eh, abavyeyi uno munsi amahera batanga ararengeye kure cane amahera batanga ko minerval egome eh, professeur nkunzimana namwe mutubwire ukuntu mwakiriye iyo ngingo iyo ngingo muyiha insiguro nke iyo ngingo yo kumugena perezida kugira ngo abe imboneza ntayegayizwa uh, y'umugambwe uri ku butegetsi sndfdd rego murakoze Eh, twebwe ku bw'umugambi perezida twungurunani eh, turabona yuko bo- iyo ngingo eh, ijanye n'uko umugambwe eh, uringanijwe n'ukuntu ubona i- i- eh, ukuntu ugira imigambi yayo n'ukuntu itwara igihugu Eh, ariko umugabo eh, icyo novuga ni uko ku- ni uko uko umugambwe umwe umwe wese eh, utegekanijwe uringanijwe utegereza kubahirizwa Eh, nyaba uwo mugambwe ubi- ubibona uko kazi uko ari uburenganzira bwayo bwawo ariko mugabo ibyo ntibibe ibintu bya leta kuko muri iki gihe noneho siko muri iki gihe haraheze ni- ni- mu mwanya utari ni- ni- birebire rwose eh, guverinoma irinjira mu bintu by'imigambwe ngira ngo nta muntu n'umwe atazi ukuntu eh, muri iyi minsi eh, hari imigambwe myinshi usanga ya- yagabuwemwo ibice bingahe ugasanga abantu ariko bari abaha imigambwe bi- bidoga avuga yuko guverinoma ya- yabatwaye umugambwe n'ibindi n'ibindi ibyo rero ni bibi cyane rwose kuko birakenewe yuko mu gihugu imigambwe isho- i- ikora igakora nk'uko ya- i- i- iyo nyene ivyumva ikiringaniza nyene ukuntu i- i- iyo migambwe ivyumva amategeko yayo eka- iyo migambwe kandi igenderako akaba n'ikindi kibazo kandi aho nariko ndavuga yuko ivyo bitoba n'iv- ibitoba vya leta bitoba vya- ni- ni- biriko guverinoma itovya- itanavyinjiramwo bizeye kandi n'ikindi kibazo cerekeye la laïcité kuko umva iyo iyo eh, guverinoma igiye kwinjira mu bintu eh, vy'amadini cyangwa amadini akinjira mu bintu vya eh, vya- vya leta ivyo bica bituma igihugu gisambuka Eh, jewe nkabona rero yuko harimo demokarasi mu bice bishika nka nka bibiri hariho demokarasi politike hakaba na demokarasi sosiyale Wowe ntibishoboka yuko mu gihugu ushobora gusanga hariho imigambwe usanga ifise ngo ngo ngo nyakuri ya mbere nyakuri ya kabiri nyakuri ya gatatu itari nyakuri Ushobora ugasanga umugambi umwe urimo ibice bishika bitanu bitandatu indwi ugasanga amasosiyete sivile ni uko nyene ugasanga mu masendika ni uko nyene amasendika kandi umuntu umwe wese azi yuko isen- amasendika afise uruhara mu vyerekeye ubuzima bw'igihugu na cane cane mu kurwanya i- a- a- agateka n- n'inyungu za- za- za- z'abakozi hakaba n'ibindi bibazo byinshi vyerekeye ruzenya liberté de presse liberté d'opinion ibintu ivyo ntivyerekeye yuko abantu bashobora kugira inama uko babishaka uvuga rero yuko ico kibazo mabajije cerekeye imboneza ntayegayezwa eh, je ndanavuze yuko ivyo mugambwe ubibona yuko bigira uko umugambwe ashobora kubigira A- ariko mugabo ntikibe ikibazo cya leta ntikibe ikibazo cy'igihugu kibe ikibazo cy'umugambi wonyine gusa icyo ni ikibazo tuzogarukako ariko muri iki gihe reka tubanze duhe ijambo umuntu wanyu w'iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe peter peter mwiriwe neza eh, izina ry'ikirundi ninde itaraki ego me- muri hehe igitega mu burundi murafite ikibazo murafite icyiyumviro turiko tuvuga cane cane ku ngingo y'umugambwe uri ku butegetsi yo kugena perezida pierre nkuru nziza imboneza ntayegayezwa y'umugambwe duga ku ijambo ikibazo iciyumviro ikiyumvira yego iyo ngingo twe twarayishimye cyane rwose kuko umugambwe wose ufite ibintu witunganiriza ukwabyo ugaheza ukabona yuko wowe wobigena biba bikwiye kandi natwe urwanya rwo turabishima kuko tugerageje kuraba mu bakuru b'ibihugu bose baci- bamaze gutwara uburundi nta wundi mukuru w'ibihugu amaze gukora nk'ibyo uwo mukuru w'ibihugu wacu pierre nkurunziza yakoze ntiryigeze riboneka aho tumara imyaka hafi icumi irenga turi mu mahoro umuntu yi- yitembereza agira nteka icyo kimwe cyose akironka vyema twari twarabishimye cyane kuba baramu- baramutoye kuba imbonezo ni imbonezo kubera arabikwiye hanyuma abandi nabo bavyanka sinzi icyo bavyankira inkaba nibaza yuko ahubwo nabo boraba neza igituma bavyanka kuko twebwe turabibona yego mereka duhe ijambo uh, professor de gracias nkiramiragira ico avuze ku vyo mushikirije mu kanya gatoye cyane gose mwego cyane ngenda kunyarukiriza Eh, mu by'ukuri nibaza yuko ibyo ibyo turiko turavuga birumvikana ku muntu uwo ari we wese ibyo avuga urabona nka mm, nka libera yavuze ngo aravuga icyo ari cyo imboneza aravuga icyo ari cyo ntayegayezwa yego n'uburenganzira bwiwe bw'ukuri uko abyumva mugabo eh, nibaza ko ngira ngo aherukiye urundi kera Eh, urabona iyo avuze ati nka rwa gasore rwa gasore ibyo nta nta minsi yamaze mu rundi Eh, bari bamaze kubona yuko eh, ahageze eh, baciye bamu- bamutwara ubwo nyene na ngoro nziza baramaze kugerageza kenshi kubera bamaze kubona ivyiyumviro vyiwe Kuguvye- kugira rero ibintu vyo umuntu ariko aravuga ngo ibi bigeze ngaha ngo ibi bigeze ngaha iby'ukuri n'ukuri n'ukuraba iminsi iyi minsi tumaze igera ku myaka cumi n'itanu hafi eh, ukabona ko eh, ukuntu abahutu n'abatutsi babanda ukuntu abarundi bumva ibintu ukuntu abarundi bumva ukuri ugacubona ko hari ikintu eh, cyahindutse iyo rero ribera ariko aravuga ibintu byo mm, mu bihumbi bibiri na cumi na cumi na gatanu byari ku- kumvikana iyo asubira akamanuka gatoyi agasubira inyuma nyuma akavuga n'ibindi kuko ibyi- ibyo mu burundi byatanguye kugorana mu bihumbi bibiri na cumi gusa hanyuma rero nagira mvuge kuri uyu eh, peter yahejeje kuvuga aravuze neza cyane aravuga ati eh, ni ingingo nziza cyane kandi eh, iva mu mugambwe eh, umugambwe wose uritunganya kandi aho icyo biva ko biva kuri ibindi vyiyumviro mwabivuze kare murabona ibintu by'abana bavuka bagakura bakavugwa gusa hakaba n'iby'abana biga bakiga gusa reka duhe n'ijambo uh, libera ntibashira kihandagira ico avuze ku cimviro cashikirijwe na peter itaraki mu kanya gato ca pita itaraki eh, eh, ni- bo- ico umuntu bivugako ni uko eh, ata mahoro ariho notanga akarorero ngira nuzeye pita ntavyazi canke ntaravyumva uwitwa simon bizimana eh, yoba yarayapfuye eh, kubera yatotejwe Eh, uyo bizimana akaba yanse kwiyandikisha mu matora Eh, n'akarorero ntanze aho sinirirwa ndavuga eh, ama- impunzi z'abarundi eh, kuri iyi ntwaro ya pita Eh, twari tuzi yuko atamuntu azosubira guhunga eh, hafi ibihumbi birenga amajana ane by'abarundi eh, byi- byahunze hanyuma rero urumva pita aho yihendera no kuko avuga ko ari amahoro eh, nta mahoro ariho yego me reka duhe n'ijambo professeur uh, paul nkunzimana agira ico avuze nawe nyene ku vyo yashikirijwe na munywanyi itaraki peter mu kanya gatoye cyane ego murakoze fediyeri ibyerekeye imigambwe eh, ni ibintu bihambaye cyane rwose kubera yuko eh, eh, umuntu wese kubera i- i- iyo ngingo ya- yafashwe abantu bashaka kugira ubwoba yuko bishobora gutandukira i- i- guverinoma bigatandukira leta njye navuze kuba gitangura yuko ibyonye byoba iby'umugambwe gusa mugabo ntifatire ni- bifate leta bifate guverinoma bifate indi migambwe nk'uko eh, ibintu bimaze eh, imyaka itari mike biba Eh, ego ku by'ukuri bo iveka imigambwe ah, eh, eh, ego hariho imigambwe yafa- irafise abanywanyi irafise abayirongoye Eh, ariko mugabo urumva guverinoma nayo ifise umugambi wo kugira ngo eh, i- demokarasi iyo demokarasi politike na- nariko ndavuga iyo demokarasi politike ntihabe kugira ngo ha- ha- habe intwari y'umugambwe umwe gusa ivyo navyo ntibishoboka narongoye imigambwe nabo nyene benshi barakinye ni naco gituma baca babahendahenda bakaba- bakabaha i- i- ivyicaro bakabaha amafaranga n'ibindi kugira ngo basambure imigambwe
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ibiganiro tuba tubafite kuri isaha niyo bigarukiye dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fazil gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha mwari kumwe na fide n'ingabo tubashimiye yesu mwese kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mwumviriza radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika